Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Aloise Bigirimana mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye turabahaye ikaze kuri radiyo yanyu yaba uwishikanye yaba uwari uri inkozi y'ikibi cyangwa wahoze ari inkozi y'ikibi yaba umwenegihugu uwo ari we wese ashoboye gukorana n'abajejwe umutekano bakajyana kugira ngo bashobore kugira icyo batereye kugira ngo umutekano ugaruke abo bantu turabakoresha uyu ni komiseri do polisi arengiyome bunyoni ni umushyikiranganji ajejwe umutekano mu burundi avuga ku byaranguwe mu gihugu ku bijyanye n'umutekano muri aya mezi atandatu arangiye iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu imbere yaho ariko tubanze duha akanya mugenzi wacu rosine munezero adushikiriza amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye mwaramutse neza rosine umwanya ni uwawe mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi inkuru tubafitiye uh, hirya no hino intumwa idasanzwe y'ivatikano yabonanye kuri wa kabiri na perezida salva kiir wa sudani y'umanuko cardinal peter kodwo turkson asanzwe aturuka mu gihugu cya ghana yavuze ko aje azanye ubutumwa bwa papa francisco perezida salva yabwiye cardinal turkson ko yifuza gutora umuti w'intambara iheruka mu mahoro n'umwumvikano iyo ntumwa ya papa yifuje kubonana na rick mashar ariko ntibyashobotse kuko mashar yaciye ahunga inyuma y'izo ntureka akaba atawuze irengero ryiwe perezida salva salva kiir yahakanye yivuye inyuma ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'ubumwe bwa afurika ku bijyanye n'inteko ziza kugarukana umutekano aho muri sudani y'umanuko muri urwo rugendo rw'iwe iyo ntumwa idasanzwe ya papa francisco yagendereye kandi kambi y'impunzi mu gisagara cya juba yongera atanga ubutumwa bwo guhoza ababuze ababo muri izo ntureka igihugu cya cameroon nubwo gishigwa gishimwa ko cyagwanije abagwanyi ba boko haram kirongera kigatunga urutoke ko cyatosekaje ubuzima bw'abanyororo mu kubafunga mu nyamaswa mu cegeranyo cyasohowe n'ishyirahamwe ry'abongereza amnesty international rivuga rivugira agateka kazina muntu icegeranyo bise igituma ciza yamara uburyo bubi kivuga ko abantu bashika ku gihumbi bafunzwe mu buryo buteye agahinda abenshi bafungiwe mu gasho kitwa maruwa kari mu buraruko bwa cameroon ako gasho kagenewe abantu amajana atatu na mirongo itanu kagenewe abantu amajana atatu na mirongo itanu ariko gafungiwemo abantu barenga igihumbi n'amajana atanu ishyirahamwe amnesty international rivuga ko abashika umunani bapfa buri kwezi kubera ubuzima bubi buri muri ako gasho abanyororo bafashwe bafashwe bagirizwa kuba ari abagwanyi ba boko haram bacibwa imanza na sentare y'igisirikare abo nabo kenshi nta byemeza basabwa nko mu masentare asanzwe mu mwaka uheze abagabo n'abagore bashika ijana baraciriwe urubanza rwo gupfa ubutegetsi bwa Cameroon buriyamiriza ico cegeranyo Colonel Didier Bajek umuvugizi w'igisirikare avuga ko ico cegeranyo kitavuga abanyakamerune ibihumbi bibiri bishwe na Boko Haram akavuga ko igisirikare cari caronse amategeko y'uburyo gikingira abanyagihugu Amnesty International isaba leta kurekura abafunzwe kugira bigabanye igitigiri n'uburyo ubusho butunganijwe Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye ku telefone na Perezida Recep, Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya ni nyuma y'iminsi ine habaye kugomba guhirika ubutegetsi bwa Turkiya ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko Perezida Obama yemeye ko Amerika izofasha Turkiya gukora amatohoza abo bategetsi babiri bavuganye kandi ku vyerekeye Fethullah Gulen asanzwe aba muri leta ya Pennsylvania muri Amerika Turkiya ituma urutoke muri ico gikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yavuze kwitwa kwitangwa rya Gulen muri Turkiya rizokwisunga amasezerano amaze imyaka itari mike hagati ya Turkiya na Amerika Turkiya ikaba imaze gukura mu kazi abashika ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu bikekwa kuba bafise uruhara muri ico gikorwa co gushaka guhirika ubutegetsi Perezida Erdogan yatangaje ko iryo hirikwa ry'ubutegetsi rishobora gutuma agarukana igihano co kwicwa Federica Mogherini ajejwe imigenderanire n'amakungu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya yatangaje ko atagihugu kimwe na kimwe gishobora kuba umunywanyi w'iryo shyirahamwe kigikoresha igihano cyo gupfa Mogherini ya akavuga ko ingingo nk'iyo ishobora gutuma Turkiya icikugwa muri iryo shyirahamwe umugambwe w'abarepublikani wagenye ku mugaragaro umukandida Donald Trump ngo aze awuserukire mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kuri we ya kabiri mu gisagara cya Cleveland muri leta ya Ohio ahariko habera inama nkuru y'abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani niho habereye amatora y'abaserukira abandi muri uyo mugambwe ku rwego rw'amareta Donald Trump yaronse amajwi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itatu n'indwi amuha uburenganzira bwo guserukira abarepublikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu mu ijambo yaciyashikiriza inyuma y'ayo matora Donald Trump yavuze ko azokora yivuye inyuma kandi ko atazobatetereza guverineri michael pence asanzwe atwara leta ya indiana akaba ari we yaciye agenwa kuzoba icegera ca donald trump donald trump akazohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu n'umupfasoni hillary clinton w'abademokrate itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yatangaje ko amerika izofasha mu gutunganya imigenderanire hagati ya amerika ubwongereza hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya inyuma y'aho ubwongereza bufatiye ingingo yo kuva muri iryo shirahamwe
urakoze rozine munezero kuri ayo makuru yaje kudushikiriza iyi mwumviriza n'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumviriza kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM ijana zine n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice icenda na 95 n'ibice bibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu by'ubushiranganji bw'umutekano mu Burundi bwaranguye mu mezi atandatu harimo kibigwanisho bitari bike byafashwe abarwanyi 35 barishikana nkuko ivurwa n'umushikiranganje w'umutekano komisere de police Alain Guillaume Bunyoni ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka mu byo ubushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu aheze harimo ko ibigwanisho bitari bike byafashwe abagwanyi mirongo itatu na batanu barishikana nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'umutekano komiseri de polisi alain guillaume bunyoni mu gisata rero cyo kurwanya ubukozi bw'ikibi harakozwe ibitari bike na cyane cyane ibijyanye no gusambura uturwi tw'inkozi z'ikibi twari twigize danse mu karere karimwo komine ya mugamba no mu micungararo yaho mu kwaka ibirwanisho abari babitunze batabifitiye uburenganzira aho hafashwe ibirwanisho birimwo inkoho ijana na mirongo itandatu z'ubwoko butandukanye ibisasu ntezwa ntoke ijana na mirongo icyenda n'icyenda ibisasu ntezwa nkoho icumi ibisasu byo gutega amamine amasasu y'inkoho atandukanye arenga ibihumbi cumi na bibiri n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare n'igipolisi harafashwe kandi inkozi z'ikibi zitwaza iterabwoba mirongo itatu na zitanu muri izo hakaba harimwo munani zishikanye ku gushaka kwazo mu minwe y'inyamiramabi zikaba kandi zarashikirijwe igisata kijejwe agateka kazina muntu bamwe muri abo bafashwe harimwo abiyemereye ku nsamirizi ko bakoze ibyaha by'ubwicanyi abo rero benshi baboneka ku rubuga bajanye n'abajejwe umutekano ivyo bigatera amakenga abababona bakibaza ryari bazoshikirizwa abajejwe ubutungane umushikiranganje w'umutekano yishura no majambo kuri ico kibazo mugabo ko yabo wishikanye yabo wari uri inkozi y'ikibi cyangwa wahoze ari inkozi y'ikibi yaba umwenegihugu uwo ari we wese ashoboye gukorana n'abajejwe umutekano bakajana kugira ngo bashobore kugira icyo batereye kugira ngo umutekano ugaruke abo bantu turabakoresha si bibi rero kubakoresha na cyane cyane ko ibyo bakoze byatumye umutekano ugaruka ibirwanisho berekanye iyo bataza kuvyerekana bikagaruka mu maboko y'abagizi ba nabi k'inkumbi byari kugorana ukuri bashize ahabona ko abicwa bagatabwa mu binogo n'ibindi ko warafashije kugira ngo abarundi ntibabandanye barahabana y'ingwe mugabo ivyo bagira nuko ubutungane bubwirizwa kubikurikirana burabizi kudusumba canke kubasumbya mwoheza mukabwegera naho nyene mukeneye izindi nkuru zijanye n'ivyo bagaheza bakagira ico bababwiye abamenyesha amakuru babajije umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni aho ubushikiranganje arongoye buhagaze kwirungikwa ry'abapolisi barenga amajana abiri mu Burundi riheruka gusabwa n'igihugu c'ubufaransa mu nama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi uwo mutegetsi avuga ko izo nteko zidakenewe mu Burundi ko ahubwo zikenewe mu gihugu c'ubufaransa nyene nubabwira ibintu bibiri kuri ico ca mbere inyamiramabi z'uburundi zirikwiye hano mu gihugu kandi dukeneye n'abadufata mu mugongo si ubufaransa bwo dusabira abadufata mu mugongo buri kure cyane ku buryo butomenya ibyo busaba n'ibyo budasaba nibaza ko ari ukwihenda rero ku gihugu cy'ubufaransa kuko leta y'uburundi ntawe yigeze isaba mu ntabara murabizi na mwebwe uhora ajya kubanguranya abatamusabye ngo babanguranye ingorane ahora agira hanyuma ihigira kabiri nacyo twe twibaza yuko abafaransa bashobora kuba bakeneye abapolisi kudusumbya turabye ibiriko biraba iwabo nibaza ko bafise ingorane nyinshi gusumbya uburundi bari bakwiye kubanza bakabisabira hanyuma ivyo mu Burundi bakabirekera abarundi nayo kubijanye n'aho amatohoza ageze kwiganagurwa ry'umushingamateka Afsa Mosi yahora aserukira Uburundi mu muryango w'ibihugu bihurikiye muri Afurika y'ubuseruko commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni yishura ko inzego zibijejwe ziriko zirakora amatohoza ko nizayarangiza zizoshikiriza abarundi n'amakungu ivyayavuyemwo ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika mu Burundi kandi nyuma y'aho Burundi bwankiye kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu inama leta y'ubumwe bwa Afrika leta y'u Burundi yaratanze insiguro mu kiganiro yahaye amenshi amakuru ejo kuwa kabiri umushiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Aleme Nyamitwe avuga ko Burundi bwashatse kwereka ubumwe bwa Afrika ko bwababajwe no kubona uwo muryango atakintu wigeze ukora ku gasotoro k'u Rwanda ibindi tubibaze Eloge Wirika neza umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yemeza ko burundi bwitabye amanama yose yo ku rwego rw'abaserukizi yategura y'abakuru b'ibihugu n'amareta abari baserukiye uburundi kandi ngo mu kuva mu nama nta tangazo basohoye nk'uko hari abari babyemeje uko umushikiranganje yareye nyamitwe yabwiye amenyesha amakuru imvo zibiri nyamukuru zatumye leta y'u Burundi itaja mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta imvo ya mbere twashatse gutanga ubutumwa duha iryo shirahamwe ko twagituye kenshi tubibwira tuti nyabuna nimudutezurire igihugu kibanyi cy'u Rwanda kitubaniye nabi byaranditswe je ubwanje narabwiye urongoye iryo shirahamwe yarisabeba gusaza na Dramini Zuma ndamugira nti turakeneye yuko hagira ico iri shirahamwe ikoze ariko mbona nta kintu kinini babikoresheje cya kabiri ni uko aba nyine barongo iryo shyirahamwe ikicaro cyayo cyaryo yarisabiwe batabwiye tuti turakeneye yuko muduha dusabira yuko baduha garanti mu byerekeye umutekano baduhe ibyizere bikomeye ko umutekano wacu utazohungabana na cyane cyane mu gihe tuzi yuko icyo gihugu kitabifashamo neza cyane mu kuza kirafasha imigwi imwe imwe ihungabanyije umutekano mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka uheze iyo migwi imwe imwe iracari hariya yidegenja umushikiranganje nyamitwe asigura ko Burundi atakintu na kimwe bwahomvye mu kutaja muri ayo manama ariko rero nta kintu kinini Burundi bwahombe kuko amaraporo agenda mu nzego z'abashikiranganje n'iza abakuru b'ibihugu aba yizwe urwego rw'abaserukizi kandi abaduserukiye barakoze ibikorwa bishimishije baragira icyo bashyikirije ku vyegeranyo bimwe bimwe vyari vyatanzwe nkumbure itatanga amakuru nyayo ku gihugu cy'u Burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo suko babibona Tasiensi Bomana umuvugizi w'umugambwe Iprone utemewe n'ubutegetsi abona ko Burundi bwahatakarije ibitari bike harimo n'iteka mu makungu aha abashinga nahe bakoraniye wewe wagize imana bakahagutumirira ugasiba harya karahara mu ruganda ntibacura ntibaheza ngo baguhe icubahiro nk'ico bari kuguha ari huri ica kabiri izina ryacu mu makungu riba ritosekaye ica gatatu duhomvye nuko mu manama nk'ayo niyo babonera ibihugu n'ingene biterera mu gutorera inyishu ibibazo biba bihanze afurika yose ubu rero burundi kubona butaja gufasha ibindi bihugu gutanga intererano z'ingene ibibazo bihanze za sudani bumanuko ibihugu vyo muri sahele vyo kuvuga imigwi y'iterabwoba ni ikintu kidahesha iteka uburundi ishobora kuba n'inyendamuvano y'uko bavuga bati mbega kareho aba bantu abantu abarundi batemera ko batowe hisunze amategeko natwebwe tukabibona uko kareho twabatumirira iki ejo rero dushobora gusanga twakatiwe ivomo mu mashirahamwe mpuzamakungu leta y'u Burundi imenyesha ko yashimishijwe no kubona abakuru b'ibihugu n'amareta bari bakoraniye i Kigali mu Rwanda batashoboye gutora umuyobozi mushasha w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine icyashimishije Burundi ahanini ni uko abakandida batatu bwari bwarungitse mu bibanza by'abakomiseri bagifite amahirwe yo guhiganwa mu gihe inzego nshasha zitorwa byari gushika amahirwe akaba make kubera atababuserukira bari bahari eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
kuva kuwa mbere tariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa cleveland muri leta ya ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania kuva kuri makumyabiri na gatanu kugera kuri makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa karindwi radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
tuve mu burundi tuje mu rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yatangaje ko ibyirirwa abanyeshuri babonera mu ikoraniro n'intore bidahagije asigura ko umwaka uza hazokwiyogeramwo imyimenyerezo ya gisirikare umubensha makuru wacu eric bagira ubusa yaragiye igabiro aho perezida kagame yabitangarije atangaza iby'igisirikare ku banyeshuri biga mu rwanda n'abiga mu mahanga perezida w'u rwanda paul kagame yumvikanishije ko amasomo baboneraga mu itorero yuje indangagaciro na kirazira by'ubunyarwanda biganisha ku gukunda igihugu bidahagije perezida kagame yavuze ko itorero ry'umwaka utaha bibiri na cumi na karindwi hazabaho kugabanya icyo yise ibipindi by'abanyapolitiki bakongera igisirikare tuzagabanya bya bipindi bya ba rucaguna bakaboneka ntabwo tuzagabanya agaciro kabyo tuzagabanya voliyumu yabyo uko bingana gusa hanyuma tuzamure the real thing tubigishe igisirikare kandi bitabavunnye kuri iyi ngingo umukuru w'u rwanda yabaye nk'uhumuriza abazatozwa igisirikare bashobora kuba babifiteho indi myumvire yizeza ko byose bizakorwa mu buryo bworoshye hari abantu bibwira ko training ya gisirikare ivunanye ubu twayiboneye uburyo itavunana turabyoroshya ntumenye n'icyo wakoze rwose ugasanga uzi ibintu byose uzi kumasha kumasha murabizi aha no kumenya imbunda z'ubwoko bwose no kumenya kuzirinda aho ziba ziri wowe utayifite cyane cyane nk'amwe musigaye muba hanze tubagirira impungenge kuko dusigaye tubona birirwa barasa abantu ku mihanda murabibona ni kugira ngo umuntu amenye uko yakwifata rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo iyi ni ingingo ku bayibwirwaga bagaragaje n'ubusanzwe ko bari bayikeneye kuko hari na bamwe bahise basaba ko mu masomo yabo ya kaminuza baziga igisirikare ndewe mfite icyifuzo nshaka kujoyininga RDF ariko nabwo nshaka gukomeza ubumenyi bwanjye niga ikintu kijyanye na aviation ibyo biroroshye cyane ndi kubaza niba afite ayo mahirwe yo kuba nakomeza muri icyo cyiciro buriya bakubonye bagiye baragukurikirana Left!
ruhande rumwe ubutegetsi bw'u rwanda buragaragaza ko igisirikare ari uburyo ku banyeshuri biga mu mahanga bagombye gukoresha birwanaho igihe bahuye n'umutekano muke ariko biranaca amarenga ku ngufu ubutegetsi bw'u rwanda bushyize mu mutekano tukiri kuri iyi ngingo y'umutekano muri ibi bihe umukuru w'u rwanda paul kagame akunze kugirira ingendo hirya no hino mu gihugu ni hake yafata ijambo mu ruhame abwira abanyarwanda ngo azarangije adakomoje ku ngingo y'umutekano avuga ko iterambere bagezeho barigezeho biyushya kuya kandi barikesha umutekano agasaba ko bagomba kurisigasira binyuze mu kwirindira umutekano iyi ngingo yo kwinjiza igisirikare ku banyeshuri biga za kaminuza n'amashuri makuru mu rwanda no mu mahanga izatangira bibiri na cumi na karindwi ku ikubitiro izareba abanyeshuri bose batambutse mu itorero biga mu rwanda no mu mahanga kuri iyi nshuro ya cyenda itorero indangamirwa ry'abanyeshuri biga mu rwanda no mu mahanga ryari rigizwe n'abanyeshuri magana atatu mirongo ine na batanu ijana na mirongo irindwi na barindwi biga mu mahanga ijana na mirongo itandatu n'umunani biga mu rwanda akabagira ubusa ijwi ry'amerika igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumviriza ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
ku itariki icyenda z'ukwezi k'umunani nta birori byabaye byo kwibuka imyaka itanu irangiye sudani yo mu mpanuko ironsi ntahe y'ukwikukira ahubwo umugwa mukuru juba waranzwe no gusubira gutana mu mitwe hagati y'abashigikiye perezida salva kiir n'icegera cya perezida riek mashar kwa gutana mu mitwe kwasubiye kwibutsa ingwano yari yihitiye mu gihugu byongera bivyura ubwoba ku mugambi w'amahoro ucumbagira mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ukugwanira ubutegetsi hagati ya perezida salva kiir n'icegera ca perezida riek machar vyavuyemwo ingwano iyo ngwano yasubiye kuvyura ikibazo c'ubwoko hagati y'abadinka bo kwa perezida kiir n'abanuel b'icegera c'umukuru w'igihugu hari amakuru avuga ko abantu ibihumbi mirongo itanu bishwe abandi miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri baravanwa mu zabo mu gihe abatari bake bahungiye mu bihugu bibanyi mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze bombi perezida salva kiir na riek machar baratega ikumu ku masezerano y'amahoro yarangije ingwano ayo masezerano yemeje salva kiir mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu gihe riek machar yagarutse muri leta nk'icegera ca perezida ayo masezerano yatumye eh, hashigwaho leta mfatakibanza y'ubumwe mu mpera z'ukwezi kwa kane riek machar yarashitse ku mugwa mukuru juba aho yarahiye mu mabanga y'icegera ca perezida byasa nuko sudani yo mu mpanuko yari igiye kogorora ugusubira kwaduka k'ubwicanyi mu minsi ya vuba byarabyuye ibibazo ku mahoro azorama hisunzwe amasezerano y'amahoro yari yashyitsweko leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu byo ku isi byasabye impande zose kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano yatangajwe ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'indwi no kurekurira umutekano gushinga imizi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu uniban kimun yatangaje ko abategetsi ba sudani yo mu mpanuko bahemukiye abanyagihugu babo urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ibihugu bikorana byo mu karere byasabye abategetsi ba sudani yo mu mpanuko kwiyemeza ku vyerekeye ugushira mu ngiro bidatevye amasezerano y'amahoro harimwo amasezerano ntabanduka yo guhagarika ingwano leta zunze ubumwe za amerika zisaba zivuye inyuma perezida salva kiir na riek machar gukora ibishoboka byose kugira babone ko ayo masezerano yubahirijwe neza kandi imfashanyo igenewe abanyagihugu ishikiye abasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara
abo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muracari kumwe ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda rosine munezero agiye kutwibutsa mwamwe mu makuru yadushikirije
amakuru twabashikirije hirya no hino twabwiye ko intumwa idasanzwe y'ivatikano yabonanye kuri uyu wa kabiri na perezida salva kiir wo- wa sudani y'ubumanuko cardinal peter codwo turkson yas- asanzwe aturuka mu gihugu cya ghana yavuze ko yaje azanye ubutumwa bwa papa francisco perezida salva kiir yabwiye cardinal turkson ko yifuza gutora umuti w'intambara iheruka mu mahoro n'umwumvikano iyo ntumwa ya papa yifuje kubana na riek mashar ariko ntibyashobotse kuko mashar yaciye ahunga inyuma y'izo nta- y'izo ntureka akaba atawuzi irengero ry'iwe igihugu cya Cameroon nubwo gishimwa ko cagwanije abagwanyi ba Boko Haram kiro- kirongera kigatunga urutoke ko catosekaje abo ubuzima bw'abanyororo mu kubapfunga bunyamaswa mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe ry'ubwongereza Amnesty International rivugira rivugira agateka kazina muntu icegeranyo bise igituma ciza yamara uburyo bubi kivuga ko abantu bashika igihumbi bafunzwe mu buryo buteye agahinda aba- abenshi bafungiwe mu gasho kitwa maruwa kari mu buraruko bwa cameroon ako gasho kagenewe abantu amajana atatu na mirongo itanu ariko kakaba gafungiwemwo abarenga igihumbi n'amajana atanu ishyirahamwe amnesty international rikavuga ko abashika umunani bapfa ku buri kwezi kubera ubuzima bubi muri ako gasho twabwiye kandi ko perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yaganiriye ku telefone na perezida recep tayyip erdogan wa turkiya ni nyuma y'iminsi ine habaye kugomba guhirika ubutegetsi bwa turkiya ibiro by'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko perezida obama yemeye ko amerika izofasha turukiya guko- gukora amatohoza abo bategetsi babiri bavuganye kandi ku vyerekeye fetula gulen asanzwe aba muri leta ya pennsylvania muri amerika turukiya ituma urutoke muri ico gikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko itangwa rya gulen muri turukiya rizokwisunga amategeko amaze imyaka itari mike hagati ya turukiya na amerika umugambwe w'abarepublikani wagenye ku mugaragaro umukandida donald trump wa- wa- ngo aze awuserukire mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ni kuri uyu wa kabiri aho mu gisagara cya cleveland muri leta ya ohio hariko habera inama nkuru y'abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani aya niyo makuru twabashikirijeho hirya no hino
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje aloyizi bigirimana amakuru hirya nino twayashyikirijwe na rosine munezero innocent kimenyi niwe yatunganije ibi biganiro tuyifurije ibihe byiza mu miryango yanyu mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.